bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya kugira ngo twambuke umupaka tudafite indangamuntu aho muri izo nkengero z'umujyi wa gisenyi akaba ariyo mpamvu ahanini dusaba kugira ngo bashobore kuba baduhinduriza indangamuntu
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu karere ka rubavu mu gihugu cy'u rwanda avuga yuko yifuza ko baronswa indangamuntu zibafasha kwambuka umupaka u rwanda ruhana na kongo kugira ngo baje gupagasaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitabagoye iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko ntubanza nkababwira muri make ko umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajeje kwivuna abansi jim mattis ahava agendera akarere k'urubibe rwa leta z'ubumwe za amerika mu bumanuko bw'igihugu aharungitswe ibihumbi by'abasirikare gufasha abajeje kugenzura imbibe uh, perezida wa donald trump yasabye ko hokomezwa umutekano kugira ngo haburizwemo amasinzi y'abimukira ava muri amerika yo hagati arondera ubuhungiro muri leta z'ubumwe za amerika akarere rero niko karimwo impunzi nyinshi ziriko zi ziva muri amerika yo hagati abasirikare barenga ibihumbi bitanu n'amajana atandatu biyongereye ku bandi ibihumbi bibiri n'ijana basanzwe baseruka gufasha iyo habaye ibibazo by'umutekano mu gihugu bari kuri urwo rubibe amerika ihana na mexique gufasha ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kuburizamwo yinjira ryabo bimukira urwo rugendo rwa matis rutegekanywe uno munsi kwa gatatu kuri urwo rubibe ruje mu gihe hari amakuru avuga ko trump yoba agiye kuzokura amabanga umushikiranganji w'umutekano mu gihugu tugaruke ngaha muri leta z'ubumwe za amerika ibihumbi by'abarwanya imiriro muri leta ya california babandanya guhangana n'imibiriro mu buraruko hamwe no mu manuko mu bice bitandukanye bya leta ya california abagera kuri mirongo ine na bane muri iyo leta baramaze kwica n'imiriro ya nyakanga abandi benshi baratakaje amazu yabo abagera mu majana abiri nabo ntawuzi irengero iyo miriro mu manuko bwa california yaratanguye imihananka yose iri hafi gisagara ca los angeles abanyagihugu bamwe mu bahunze bahunze bariko baragaruka kuraba ivyabo muri bo harimo ivyamamare mu muziki n'amareresi muri leta z'ubumwe za amerika mu gihe iyo miriro imaze iminsi itongora ibihumbi ivy'abayirwanya barabandanya guhangana nayo ubugaragwa hamwe n'imiyaga myinshi nivyo vyafashije ko iyo miriro yamamara ikwiragira mu, uh, mu, mu bisagara bitandukanye vyo muri california Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan arabandanya aremera Arabia Saudite nyuma y'ukwezi kurenga hisha umenyeshamakuru w'umunya-Arabia Saudite Jamal Khashoggi muri konsila ya Istanbul. Ikimenyeshamakuru Saba cegamiye leta ya Turukiya cerekanye isanamu y'isakoshi yarimo ibikoresho vyakoreshejwe mu kwica Khashoggi. Amakuru y'ico kinyamakuru abaye mashasha abaye mashasha abasesangura ibiriko biraba bakavuga ko turukiya izoruhuka ari uko arabiya sawudite ishize ibintu ahabona amajambo yashikirijwe na perezida Erdogan yerekanye ko yegeka ubwo bwicanyi ku muhungu w'umwami wa arabiya sawudite Mohamed bin Salman arabiya sawudite ibandanije guhakana ko umuhungu w'umwami ataruhara afise muri urwo rupfu ariko benshi mu bakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu basa n'uko batavyemera baravye igihagararo Salman afise muri ubwo bwami radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara ubuhanya mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze ikigo gishinzwe gutanga karangamuntu mu rwanda nida kivuga ko kigiye guha indangamuntu nshasha abanyagihugu baba mu karere ka rubavu bavanywe mu bindi bice bitandukanye ni nyuma y'igihe kirekire abanyagihugu basaba indangamuntu ziborohereza kuja ziraja muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo biboroheye na cane cane mu gisagara ca goma reka umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika muri utwo turere twompi claude ganza munyamagana abidusigurire mu rwego rwo koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'umujyi wa rubavu n'uwagoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage begereye umupaka ku mpande z'ibihugu byombi bambuka bitabasabye urwandiko rw'abajya mu mahanga rwaba lese pase cyangwa pasiporo ahubwo bagakoresha ikarita ndangamuntu ku banyarwanda bagahabwa akajato bakambuka naho abatuye igoma bakambuka berekanye ikarita y'itora izwi nka carte d'electeur cyangwa enrolement abatujwe mu mirenge y'akarere ka rubavu yemerewe kwambukira ku ndangamuntu baturutse mu bice bitandukanye bavuga ko ayo mahirwe batabageraho kuko bimutse basanganywe indangamuntu bafatiye aho bahoze umubare munini wabo ugizwe n'abaturutse mu karere ka nyabihu gahana imbibi na rubavu uyu ni umwe muri bo ahangaha muri rubavu hanini duturanye n'igihugu cya kongo kugira ngo twambuke umupaka tudafite indangamuntu iraho muri izo nkengero z'umujyi wa gisenyi akaba ariyo mpamvu ahanini dusaba kugira ngo bashobore kuba baduhindura izo ndangamuntu kugira ngo tubone uburyo bushobora ubona baguhinduriye byagufasha iki mu buzima busanzwe ahanini byafasha iki byinshi cyane nko kubona ubushobozi bwo kuba twabona nk'agafaranga hano tubakura mu gihugu duturanye cya kongo cyane cyane ngo kuba twabona ngo kwiteza imbere bidashoboka kuko tutari kwambuka umupaka neza nk'uko bikwiriye nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza iki kibazo mu nama zinyuranye bagiranye n'abayobozi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwabijeje kubasabira ko bahabwa indangamuntu zibemerera kujya no kuva mu gihugu cya kongo nta nkomyi umurenge wa cyanzarwe ni umwe mu yemerewe kwambuka kuko ikora ku mupaka kandi ukaba waranatujwemo benshi baturutse ahandi umunyamabanga nshingwabikorwa wawo nsabimana mvano etienne araduha imibare y'abashyizwe ku rutonde rw'abaturage bakeneye guhindurirwa indangamuntu rwamaze gushyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu nida baragera muri magana inani na mirongo irindwi na batandatu aho twabashije kubarura ariko igihari gusa ni uko biri mu nzira zo gukemuka ibyo rwose bigeze kure nibwira ko mu cyumweru gitaha tuzasubira i kigali kuko nida yari yadutumyeho kugira ngo icyo kibazo kirangeze burundu turashaka koherezayo umukozi ushinzwe iby'indangamuntu kugira ngo adukurikiranire amenye n'aho biri bityo abaturage mu by'ukuri bagira uburenganzira nk'abandi baturage baturiye umurenge wa cyanzarwa bagira uburenganzira bwo kwambuka bahahirana n'ibindi bihugu muri kongo cyane cyane kuko n'abaturage bacu basanzwe bajyayo rero bigeze kure kandi turashimira ubuyobozi bwacu mu by'ukuri kuko icyo cyifuzo cy'abaturage bacyakiriye kandi bakagishyira mu bikorwa hari n'abandi bagiye baturuka ahandi hatari muri nyabihu abo bo bizagenda bite ntabwo bazahabwa ayo mahirwe abo bandi nabo ubwo wenda buhoro buhoro icyo twihutira kuba twakemura kiriya ubona atekereza cyane zerekana ko nabo ibyabo bizagerwaho nabyo tukifashisha ikigo gishinzwe indangamuntu nacyo kikaduha umurongo w'ibyakorwa ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu kivuga ko cyasabye akarere kwihutisha no kuzana urutonde rwose rw'abakeneye guhindurirwa indangamuntu kugira ngo zikorerwe rimwe zihabwe abazikeneye sandrine mukama ni umukozi ushinzwe imitangire ya serivisi muri nida urutonde rw'abaturage gukorana n'akarere batubwiye ko kuwa kabiri w'iki cyumweru bazazana urutonde rw'abandi basigaye nabo bafite kesi imwe nk'iyabo bari dufite urutonde rw'abantu magana inani hari abandi magana abiri ngo bagiye kuduha bisigaye kugira ngo nabo abantu bose bakorerwe icyarimwe ko ni ugukora izindi ndangamuntu mu byumweru bibiri uhereye ubu ngubu zaba zarangiye abaturage bafite indangamuntu zatangiwe mu mirenge itandatu muri cumi n'ibiri igize akarere ka rubavu nibo bemerewe kwambuka berekanye indangamuntu nta rupapuro rw'abajya mu mahanga basabwe bakanyura ku mupaka wa rubavu munini n'umuto ndetse n'uwa kabuhanga bitewe n'umupaka umurenge batuyemo wegeranye nawo iyo mirenge itandatu ni gisenyi rubavu cyanzarwe bugeshi nyamyumba ndetse na rugerero yongerewemo vuba nakwibutsa gusa ko mu gihe uwambukiye ku rupapuro rw'abajya mu mahanga aribwo pasiporo na rese pase amara iminsi irenze umwe abanyarwanda bambuka bakoresheje indangamuntu n'abanyekongo baza mu rwanda bakoresheje carte directeur bo bategetswe kurara basubiye mu gihugu cyabo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahade ijwi ry'amerika tusabe imbabazi inshuti bakunzi ku majwi mwumvise atari ameze neza muri iyo nkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana mu gihugu cy'u Burundi naho abanyagihugu batunze no gupakira ibikoresho byo kubaka amatafari n'amabuye basaba leta n'abanyamitahe mu gisata c'amakariyeri kumvikana kugira ngo imodokari bahora bakorera ko zongere gukora abanyagihugu basigura ko bitariko biraborohera kubaho inyuma y'ukwezi kurenga leta ifashe ingingo yo kugara ibibanza bicukurwamwo amakariyeri mugenzi wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze aratugira ku muriri w'ino nkuru ubuzima bumeze nabi kubera tubura n'ubugari tugura ubu kubera imodoka bazihagaritse aba ni bamwe mu banyagihugu bakorera ahabumbirwa amatafari mu munga wa mutara aho bita ku mugina ni muri komine n'intara ya kirundo benshi muri abo batunze imiryango yabo mu buryo bakura mu bikorwa byo gupakira amamodokari ashomba ibikoresho byo kubaka bigizwe ahanini n'amatafari hamwe n'amabuye kuva inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ifashe ingingo yo guhagarika ibibanza bicukurirwamwo ivyo bikoresho kugira ababishizemwo umutahe bisunge amategeko ya leta abanyagihugu bavuga ko batorohewe mu miryango yabo imodoka zarahagaze kubera nyine amatafari bagize babujije kugira ngo ntibapakire mu mwongo ubu n'abashomeri gusa ubu ubuzima bumeze nabi kubera tubura n'ubugari tugura ubu kubera imodoka bazihagaritse wacikira ko gasoma none ubu kubera akazi bajya muri obeyeri bazifashe tuguma ngaho nyine ubu abana b'abantu bose bakorera mu matafari ubuzima buragoye n'impuzu z'ishuri ntibarose n'amakayi kubera ko bicibagura kubera amafaranga menshi babasaba kiretse abo bakora ako kazi n'abasanzwe bacuruza bavuga ko iyo ngingo yabakoze ko uyu munyagihugu acuruza inzoga y'ikirundi bita urwagwa jewe kugeza nk'ubu bakipakira nahora ndanaza nk'ibido zitanu z'urwagwa mugabo nk'ubu ibidimwe ndayizanye ntihera inyungu ubuzima bwanjye nanjye babuhagaze na rero nange ikintu nokwifuza ibyo bihano bafashe babirekura kugira ngo baze barapakira kugira natwe abenegihugu turonka akarusho kumbure si ibihano basaba bati ntibaje mu mategeko twabasaba yuko butanga tagisi ntoyi kugira ngo batange ibyo basaba byoroshe biri hagufi uyu mutware wo hasi muri ico gice avuga ko abanyagihugu arongoye batarira busema arafise n'ico asaba abo vyega bose mparuye abenegihugu kabisa ntiborohewe kuburyo batorohewe bagiye gupakira amatafari cyangwa bagapakira amabuye baronka amafaranga bagasoma ubugari bakarara bariye ubu bese barara batariye ku buryo atakazi gahari rero icyo mbona abo bacuruza bacuruza ayo matafari n'amabuye nibumvikane na leta byiza byimazeyo leta bayiha umusoro utabavunye leta nayo iborohereze ubwo hanyuma nabo batange akazi ku benegihugu basigaye barara ubusa ku buryo batakironka ubuzi bakora imyidogo kandi iri no mu basanzwe bagendesha izo modokari zipakira naho ataco bashima kuvugira kuri mikoro yacu bavuga ko ubuzima bw'imiryango yabo butariko buragenda neza kuva ingingo ifashwe mu nama aheruka kugirana n'abarongoye amakoperative acukura ubutare hamwe n'amakariye Alain Tribert Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yasavye abacukura amakariye kubanguka bagakwiza ibisabwa kugira basabe gushasha uruhusha rubemerera gukora kuri abo batunzwe n'amabeni buramatari w'intara ya Kirundo abasaba kwihangana mu kurindira ko bene amakoperative bashyira mu ngiro ibyo basabwa abamabeni nibyo birumvikana ko wowe ucumi ngo baguye mu muhorera nubwo bubaka tubikagana neza mu miryango yabo tubabwira ko bokwihangana kandi nabo tukabahimiriza kuguma bakorera mu mashyirahamwe na cyane cyane ko kandi nubwo ari bene imodoka aba ari kamyo idakoze byo gushomeza ibikoresho ishobora gukora n'ibindi ariko na cyane cyane tubahimiriza kuja mu mashyirahamwe bige kuziganya no kuguranana ku buryo ingingo nk'izi zishyitse mu gihe batariko barakora bashoboye kuronka uburyo baba barikora ko hirya no hino mu miryango kugira ngo ntibahure n'ibibazo tubamenyeshe ko abo bene amakoperative acukura amakariyeri bavuga ko batari bakwiye kuja ku rugero rumwe n'abacukura ubutare mu vy'amategeko bagasaba kugira ivyo boroherezwamwo iyamara urongoye ikigo genzura ubutare n'amakariyeri mu karere k'uburaruko arabakurira inkoni ku gishitsi ko bategerezwa kwisunga amategeko uko ari mu kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
mu gisata c'impunzi urwaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiye mahamani mu rwanda ruhurikiye mu ishami ryitwa ngpd new generation for peace and development rwatanguje igikorwa co kwigisha urundi rwaruka nyigisho zo guteka ku buryo bwa kijambere hamwe no gukora mu mahoteli ni igikorwa gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana save the children ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu rwanda pierre claver niyo nkuru urwaruka rw'abarundi ruriko rurahabwa inyigisho zo guteka no gukora mu mahoteli mu ikambi ya mahama rugizwe ahanini n'abahejeje amashuri yisumbuye ariko bataronse amahirwe yo kubandanya kaminuza abaciriye amashuri yabo yisumbuye hagati ku mvo zitandukanye harimo ubukene no guhunga hamwe n'abakobwa bavyara iwabo bataraheze amashuri canke batayagiyemwo ishirahamwe ry'urwaruka ruba muri iyo kambi ryitwa ngp new generation for peace and development niryo ririko riratanga izo nyigisho intumbero nk'uko iryo shirahamwe ribivuga ni ukugira ngo abariko bariga iyo myuga bazoshobore kwibeshaho batarinze gusegerereza hamwe rero no kugabanya ubuhumbu no kuja mu biyayuramutwe biva mu kubura ico urwaruka rukora david ngarura atwara iryo shirahamwe iki gihe tugezemo ntacyo bashobora kwimarira mu gihe utagiye kuri kaminuza kiretse kwiga umwuga umwuga ari wo ubishijeho abantu cyane mu kino gihe tugezemo boye kuja kongera gutwara zanda bongeye kuja kandi kuja mu zindi ngeso ahubwo tubonereho no kubokipa kugira ngo tuba twishe umwuga kugira bashobore nabo ibice bimariye muri kazoza n'aba bajene nyene barangije segondere hariho benshi bari batanguye kutawakuba ariko kubera twazanye igishirahamwe bamwe batanguye kuba abantu bazima bariko bariga abariko barakurikiza izo nyigisho zo gukinjika barashima baratubwira na bimwe mu vyo bariko bariga guteka ari inyama zitandukanye imiceri guteka imboga gukora imikate amagato ya mariage n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse no kwiga nyine ugaburira abakiriya ukoresheje icyo bita nutrition donc ugakoresha icyo umubiri uba ukeneye ariko ikibazo dufise dufise ababigisha bashoboye ariko turacafise ikibazo c'ibikoresho ayo makenga y'ikibazo co kubura ibikoresho vyo kwimenyereza ko kugira ngo bamenye umwuga neza arashimangirwa na bagenzi we ndavyakira neza cane mu buryo ndavyigamwo ni vyiza cane kuko ndabona ko ari ibintu bizogira ico bikoze mu buzima bwacu ariko ikintu twashaka gusaba twashaka gusaba ubufasha kw'iryo shuri ku bintu bijanye na puratike kugira ngo tubone uburyo twobikora neza ariko ndashobora gusohokana seritifika atakintu na kimwe nzi kubera yuko nigeze ndonka ubufasha bwa puratike nkumbe bakagira n'ibikoresho bikwiriye turashima tukaza kwiga uyu mwuga natwe turawukunda cyane kuko tubona ko bizotugirira akamaro mu buzima bwacu bwa misi yose bikadufashiriza n'umuryango yacu urwaruka rw'impunzi z'abarundi ruriko rwiga guteka ku buryo bwa kijambere ni mirongo icenda mu ikambi irimwo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu ica gatatu cabo bakaba arugwaruka vyumvikana ko abavyifuza ari benshi umuvugizi w'iryo shirahamwe ngp avuga ko kwakira bake ari kubera bikiri mu ntango ico bikoze ndayisenga jeremy amenyesha ko hakiri ikibazo gikomeye c'uburyo bwo guhemba abarimu babiri bariko baritanga muri ico gikorwa hamwe n'ibikoresho vyo kwigirako ni inyigisho za foromasiyo zizomara amezi atatu igitigiri c'abanyeshuri baza batugana gitera ciyongera ariko bivanye n'uburyo buke tukaba tubona yuko abanyeshuri leta kuntu tubona ko tubakira ni ishuri rije hageze hano umwambi w'amahama kubera yuko abarundi nubwo ari mpunzi nubwo turi mpunzi ariko abarundi bagomba gutangura kumenya yuko bagomba nabo gukora gukoresha umutwe n'ubumenyi kugira ngo bashobore kubaho turafise ibibazo bijanye no guhemba abigisha kuko n'ibibazo bya mikoro tukongera tukagira n'ibibazo bijanye n'ibikoresho bya puratike kubera yuko ibyigwa nk'ibyo n'ibyigwa ahanini biba bikeneye ko umuntu ashyira mu ngero ibyo yize ikindi nacyo ni uko bivaye n'abo bantu babishaka twagomba yuko mu nteguro yacu turashaka kwigisha amashuri abiri agizwe n'abanyeshuri ijana na mirongo ibiri bagabuye mu migwi ine hari abagira neza bamaze kwitanga ari nabo iryo shirahamwe rishimira nk'ishamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana bari mu ngorane save the children ryatanze ibikoresho vya mbere hamwe n'aho kwigira ubwo rwaruka ruhamagarira n'abandi bagira neza gufasha muri icyo gikorwa kugira ngo ribe koko ishure rizobandanya ritanga bene izo nyigisho pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye mu kanya n'umwanya w'ingene tubungabunga amagara yacu ariko imbere yaho tubanze tunyarukire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abanyagihugu baba mu gisagara ca Baraka ni muri secteur ya Mutambara bari muri yegeregere y'imisi ibiri bahagaritse ibikorwa vyabo kugira ngo basabe leta kuvanaho amwe mu mabarriere atemewe n'amategeko ari muri territoire ya Fizi umenyesha amakuru y'ijwi Amerika muri Fizi Vedaste Ngabo aradufitiye inkuru irambuye mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya mutambara bwana joseph apollo musambya avuga yuko bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage abacuruzi ndetse n'abatwara za moto n'imodokari kutagira umurimo bakora muri iyi minsi ibiri kugira ngo leta ikureho amabariyeri yishyuza ibinyabiziga n'abantu amafaranga joseph musambya agira ati lengo ni kuomba vizuizo au mabariyeri intego y'imyigaragambyo twakoresheje ni ukugira ngo batuvanirireho amabariyeri yose atemewe n'amategeko kubera yuko abaturage bamaze iminsi bahohoterwa n'izi bariyeri bishyuza abantu ayo mafaranga ariko ntumenye icyo akora kubera ibyo twebwe turasaba izi bariyeri nka bariyeri ya karinga n'akashugwe n'izindi zose zihohotera abaturage ko zavanwaho kuko zigora abaturage cyane kubera iki kibazo cyo gusaba amafaranga menshi bikorwa n'abapolisi abasirikare ndetse n'izindi za serivisi ziri muri teritwari ya fizi usanga bamwe mu bagenzi ndetse n'abamotari bakorera ingendo vira fizi bagenda bishuzwa amafaranga arenga ibihumbi bitanu by'amakongomani kuri za bariyeri ndikumana fabien ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi yo mu rusenda nawe aragira icyo avuga kuri aya mabariyeri ari muri teritwari ya fizi by'icyo navuga nk'umurundi asanzwe aba mu nkambi ya rusenda ku byerekeye izi bariyeri za teritwari ya fizi uhereye makobora ugashika fizi kuri zone ni bariyeri usanga zibangamye cyane kuri twebwe tutarebe bene gihugu b'icyo gihugu kenshi ni bariyeri usanga hari ko amabiro menshi basaba ibyangombwa byinshi bitandukanye ugasanga mbese no kutwambura baratwambura mu buryo uba ufise cyane cyane nk'amafaranga kandi aho bakanakwambura uba ufise n'ibyangombwa bikwemerera gutembera muri cya gihugu ugasanga ijya zone menga yo ifise amategeko atandukanye n'ay'igihugu basanzwe barimwo kuko kitwaye niko kigenda mbese imyigaragambyo bakoze uyu munsi wowe wayishimye
nka jewe ku myigaragambyo bakoze ni ukuvuga bene wacu b'abakongomani n'imyigaragambyo myiza nange nashimye kuko icyo bari ko baraharanira nk'ubwigenge bwabo natwe ubwo babasha kuba nka liberite nka twebwe impunzi z'abarundi dusanzwe turi muri congo kuko nka bariyeri ya baraka iyo uvuye mu nkambi ya rusenda n'ushaka kuba ufise ikibari baragusaba raporo iyo raporo rero ni raporo isangwa iri hagati y'igihumbi n'ibihumbi icumi kandi aho ni igihe uba ufise ibyangombwa byose bikwiye ku ruhande rw'umunyamabanga wa segiteri ya mutambara bwana kilimari wironja avuga yuko atumva iyi myigaragambyo yakoreshejwe na sosiyete sivile kuko iyi misoro basaba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abantu igira uruhare runini mu kuzamura segiteri ya mutambara kandi ko badafite kuvanaho iyi bariyeri iyi myigaragambyo yatangiye kuri uyu wa kabiri igakomeza no kuri uyu wa gatatu abaturage n'impunzi zituriye mu rusenda bavuga yuko iyi myigaragambyo yatangiye kuziteza igihombo kuko amaduka ndetse na za serivisi zitandukanye zitari gukora mu mujyi wa baraka imyigaragambyo yatuhombejeho ibintu byinshi nka twebwe impunzi nk'uno munsi twari twiteze gufata amasabune ariko ntiyabaye tukiyaronka kuko abayategereza kuyaduha ntibabashije kuboneka mu nkambi kuko imihanda yose yari yugawe hari abari biteze kugira ingendo zabo bajya gusura inshuti n'abagenzi za ovira za bukavu mbese na za baraka ntibabashije kuronka abakozi bo muri seneri kugira babashe kubaha ibibari sosiyete sivile muri teritwari ya fizi igaragaza yuko nubwo abagenzi n'abashoferi ndetse n'abamotari basabwa kwishyura ayo mafaranga iyo bageze kuri izo za serivisi zirimo abapolisi bo mu muhanda abasirikare ndetse n'izindi za serivisi nta fagitire bahabwa y'amafaranga baba batanze vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika ibaraka mu ntara y'Ikivu y'amajyepfo mu kanya isase ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi mu mwanya uduhimiriza ingene twobungabunga amagara yacu n'ay'abacu turagaruka ku ndwi yahariwe ikoreshwa neza ry'imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike ku isi urazi ingene antibiyotike ibwirizwa gukoreshwa reka umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi abigusigurire kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ndonse bayaga bari bujumbura muganga jean bosco bwira uko igomba abwira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu atangura asigura icyo ari cyo antibiyotike ni ijambo riri mu rurimi rw'igifaransa riragoye ko tworonka ijambo vyitiranwa mu rurimi rwacu rw'ikirundi ariko twobamenyesha yuko ari umuti ukoreshwa mu kuvura ingwara ziterwa n'imigera imigera nayo nyine murazi ko iri ubwoko bwinshi tubamenyesha rero yuko ari umuti ukoreshwa mu kuvura imigera twita mu gifaransa bagiteri ino ndwi ni ndwi yahariwe ikoreshwa neza ry'iyo miti antibiyotike mbega gukoreshwa neza ni kuvuga ko ikwiye gukoreshwa gute ni ukuvuga ko ikwiye gukoreshwa icyo yagenewe no mu gihe bikenewe kandi igakoreshwa neza kuko iyo idakoreshejwe neza biraheza bikazana ingaruka mbi mu gihugu nkizihe ingaruka nyamukuru ni yuko usanga hagera igihe iyo miti ntibe ikivura ya migera twabamenyesheje kuko iyo migera iratinda nayo ikayimenyera hanyuma ntibikivura aricyo twita mu gifaransa resistance aux antibiotiques muganga aratanga akarorero k'ingene abantu bashobora kwihenda kuri antibiyotike yitwa amoxicilline benshi bakunze kwivuza batabajije muganga nk'ubu ndashobora kuguha akarorero dufashe nka amoxicilline urashobora gusanga hariho amoxicilline amagarama amajana abiri na mirongo itanu ni amoxicilline amagarama amajana atanu ni ukuvuga iyo amoxicilline ni nk'icyo twita nyene principe actif ni umuti nyene uheza ukavura wa mugera urumva ko hamwe ntibingana kandi rero no mu mubiri w'umuntu abaganga dusanzwe tuzi ingene twisunze ibiro umurwayi afise ingene dushobora guharurira umurwayi ingene ashobora gufata iyo miti ariko rero ukudakoreshwa neza hamwe gushobora kuva ku muvuzi umuvugizi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asigura ko hari abavuzi bandikira antibiyotike umurwayi mu gihe bitari ngombwa hari igihe ushobora gusanga umuganga ashobora kubona ibimenyetso bishobora gutuma umuntu yogira indwara itewe n'uwo mugera ugasanga yiyumviriye gutanga umuti kugira akinge iyo ngwara kumbure itarashika kure ivyo birashika mu byo dusanzwe twita traitement preventif rero urumva ni ukuja hagati na hagati ukagerageza kuraba uretse no kuwutanga ukaja hagati ukaraba icozana inyungu kuruta kugira nabo baterere muri ya ntumbero y'uko twokwirinda ko iyo miti hogera igihe iba itagikora kubera habaye izo resistance ko iyo migera itoba ikivugwa n'iyo miti aha kandi bishobora kuva no ku bagwayi bwabo birashika kenshi ugasanga bafata imiti bonyene batandikiwe n'umuganga akumva akagwara ka canke kariya kumva uko amerewe agaca yiyumvira umuti kanaka iyo antibiyotike agaca agenda ku madandarizo y'imiti akaja kurondera umuti kanaka ivyo rero navyo bituma navyo nyene bizana izo ngaruka mbi twababariye hakabaho kandi no kudafata neza imiti uko umuvuzi yayanditse canke yababwiye ingene boyifata ndetse no kuyihanahana indwara zimwe zimwe zirabandanya kwibonekeza ku bagwayi bivuye ko badakurikiza neza impanuro za muganga muganga jean bosco gira uko ishaka atanga akarorero k'indwara y'igituntu umusonga na zimwe mu zifatira mu bihimba vy'irondoka ku bw'ivyo uyavugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu atera akamo abanyagihugu kwitaho impanuro z'abaganga nicyo gituma rero duhimiriza abenegihugu gusaba impanuro abavuzi imbere yo gukoresha imiti ivura izo ndwara ziturutse ku migera twiyita bagiteri kuko wewe ari washobora kubasobanurira neza ingene bashobora kuyifata kubera akarere uburundi buherereyemwo buri mu bihugu bikoresha antibiyotike nyinshi ku bijyanye n'iyindwi yahariwe ikoreshwa neza rya antibiyotike urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu oms mu karere ka afurika asaba abarongoye ibitaro n'amavuriro kwitwararika isuku mu ntumbero yo kurwanya imigera ituma iyo miti ikoreshwa ku bwinshi i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika diane ndonse arakenwe niyo kuri we duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara yacu uno munsi mushobora kongera gusubira kumviriza kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu yakoze fasile gebehu yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri hodiyusi yamufashije muhinga bw'ibyuma nanjye diane nahaze twari kumwe tuzongera ejo nk'aho twahereye ariko mu kurindira sinogenda ntabatumiye mu biganiro bindi tugiye kubategurira muri byo harimo muri isanga iza kuba saa kumi igihe cy'isaha cumi na zibiri amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari igihe cy'isaha imwe haza kuba hari amakuru avugwa ku isi ariko tuza kwibanda kuri afurika muranirwe rero
Tell me, baby.